mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugirwa shesi mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika ivugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwitane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi na eugenia mukankusi wongeye kubasuhuza mbaye ikaze makuru y'aka kanya ingingo z'ingenzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko azahana yihanukiriye abacamanza barya ruswa
murashobora guca urubanza ukavuga ngo uyu muntu azopfungwa ubuzima bwe bwose kandi yakoze icyaha umukuru w'igihugu arashaza ati ndamugira ikigogo n'igitare ahantu nemerewe kuja ku bindi ingingo y'ubutungane none nonanirwa no kugorora imanza mwagora uwo ni perezida evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yari uyu munsi mu ntara ya karusi mu burundi kandi uwahoze ari minisitiri w'intebe arengeweme bunyoni wari ufungiye ingozi yimuriwe muri gereza ya gitega umuryango w'abibumbye onu uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bagomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere naho ubushinwa na algeria bafite imigambi y'ubutwererane bukomeye mu nzego zitandukanye aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ni mu gikuri turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi cyemeye guha uburundi inguzanyo y'amadolari miliyoni magana abiri na mirongo irindwi n'imwe miliyoni mirongo itandatu n'ebyiri muri ayo yahise atangwa ako kanya fide niyo ngabo itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters rimenyesha ko ubutunzi bw'uburundi butanguye kogorora inyuma y'imyaka itari mike y'intambara n'ibibazo vya politiki vyasinzikaje bikomeye ibisata bikomakomeye vy'ubutunzi ku ntwara ya nyakwigendera perezida pierre nkurunziza ikigega fmi cyatangaje ko ingurane yo mu kiringo c'amezi mirongo itatu n'umunani cahaye uburundi izofasha ico gihugu mu kugabanya ubusumbane hagati y'amafaranga asohoka n'ayinjira akoreshwa mu migambi yacu y'iterambere no mu gutunganya gushasha ubutunzi ikigega fm kimenyesha ko ukogorora k'ubutunzi bw'uburundi mu kiringo c'inyuma y'ikiza ca covid cumi n'icenda bwagabanije umurindi naho busa n'ubutifashe nabi ico kigega kivuga ko ingaruka z'ingwano muri ukraine zatumye ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa biduga bikomeye n'ifranga ry'igihugu rita agaciro itangazo ry'ikigega fm rimenyesha ko ari iyo ngurane ya mbere iboneka ico kigega gihaye Burundi kuva mu mwaka wa 2015 kigega FMI kizeye ko izotuma izindi nzego zitanga amafaranga zikurikira mu buzogerera akamaro gakomeye Burundi kubijanye n'amafaranga atari make bukeneye kandi bikazofasha igihugu kuva mu bibazo kirimwo muri iki gihe
perezida Xi Jinping w'ubushinwa atangaza ko igihugu cye kigiye gukomeza ubucuti na Algeria mu nzego zikomeye zitandukanye Oriane Tangishaka
ivyo bisata ubushinwa bwifuza gukomeza na Algeria ni inyubakwa hamwe n'ihingurwa ry'ibitoro nk'uko perezida Xi Jinping yabitangaje kuri uno munsi wa kabiri byari mu nama na mugenzi we wa Algeria Abdelmajid Tebboune Algeria nayo iriko yifuza gukomeza imigenderanire yayo n'ico gihugu ca kabiri gikomeye mu butunzi ku isi nk'uko vyashikirijwe kuri televiziyo ya leta y'ubushinwa Perezida Xi Jinping yasiguye ko ibihugu byombi bigiye gukomeza ubucuti mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hamwe n'uburimyi icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afurika gifise agaciro gakomeye ku gihugu cy'Ubushinwa kubera aho giherereye ku ibahari rya Mediterane imigenderanire hagati y'Ubushinwa na Algeria yatanguye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu igihe Algeria yariko irondera kwiyomphora ku gihugu cy'Ubufaransa Shini yatangaje ko ivyo bihugu bigiye gukorana mu bijanye n'igenduza ry'ibirere amasoko ntanganguvu ya nucleaire n'ayandi ahingurwa mu buryo butandukanye
umuryango w'abibumbye onu uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bagomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere iyi mpuruza hitanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe bukomeye cyane inkuru irambuye na fideli ngabo abategetsi bajejwe amagara y'abantu baragabishije ababa mu karere ko muri amerika yo mu buraruko iburaya na aziya kuguma banywa amazi no kwikingira ubushuhe ntangere buharangwa muri iki gihe john nern umuhanuzi ku bijyanye n'ubushuhe burengeye urugero mu kigo c'ishirahamwe onu gikurikirana ivyerekeye ikirere ku isi yabwiye abamenyesha amakuru ko amakungu akwiye kwitegurira ubushuhe bukomeye cyane kurushiriza kuko buzobandanya nern yagabishije ku ngaruka ubushuhe burengeje bushobora kugira ku magara y'abanyagihugu yavuze ko ubushuhe mu karere mu burengero bw'isi bwiyongeye inshuro zitandatu kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani yatangaje ko ibimenyetso bihari biterekana ko ubwo bushuhe buzogabanuka Nen yavuze ko ubwo bushuhe butera bwiyongera buzogira ingaruka zikomeye cyane ku magara y'abanyagihugu n'ubuzima bwabo abahinga batangaje kwihindagurika ry'ibihe riva ku bikorwa by'abantu biriko bituma ubushuhe bwiyongera bikomeye ku isi abajijwe icokorwa mu ntumbero yo guhagarika ubwo bushuhe umuhinga wa onu john Nairn yishuye mu kuvuga ko ubutumwa afise bworoshe uguhagarika gukoresha amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije
ayo hari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu fide niyo ngabo na orian itanga ishaka bayatugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri yutube na fesibuke vewa radiyo yacu amakuru noneho yo mu biyaga bigari by'afurika duhere mu burundi perezida Evariste ndayishimiye asaba abacamanza bafunze mu cyumweru gishize umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wo mu ntara ya kirundo kwegura ni inkuru ya eroge wirikaneza ukorera i Nairobi muri kenya ikibazo cyababaje umukuru w'igihugu cerekeye umwana w'umwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata c'indimi ni umunyeshuri wo kw'ishure ryisumbuye rya komine ry'ahitwa mugendo muri komine ntega mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'igihugu kuwa cumi na kabiri ku kwezi kw'indwi abacamanza ba sentare nkuru ya kirundo bamurungitse mw'ibohero rikuru rya ngozi mu buraruko nyene yagirijwe kumena amabanga y'akazi nk'uko kopi y'urubanza ijwi rya amerika ryabonye ibivuga kuri uyu wa mbere perezida evariste ndayishimiye yagarutse kuri uru rubanza avuga ko abacamanza bashashe muri rwo bakwiye gutanga imihoho batarabogozwa nta mucamanza w'umucangero hariho umubaza je mbona araja mu bantu akitwa yuko ari umubwiza amategeko oya namwe numbarire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenya amabanga y'akazi aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagaca bavuga uwo mwana ni wari mu ikosa nibyo ariko nibonera ubunyene nta kinyoma kirimo umurezi asambanya umwana mu gace kuvuga ngo ngo umwana ngo niwe yasambanya ibyo bintu birabaho je barantwaye nk'umukuru w'igihugu mukurikirana neza cyangwa ibinyoma kubera iki mudashobora gutanga iyo mwabaye mutabishoboye nta kwitereka udashoboye urumva yuko udashobora guhagarara amategeko bihereye ariko yumviriza ibibazo by'abanyagihugu bo mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko nk'uko akunze kubikora mu ntara zitandukanye umukuru w'igihugu c'u burundi yagabishije abacamanza yibutsa ko ibwirizwa nshingiro rimuha ububasha bw'ikirenga mu gihugu harimwo no kubavuguruza ku ngingo zose bwira umukuru w'igihugu mwe mushobora guca urubanza mukurikije ingingo neza akaza kuvuga ati ndagwa sivyo murashobora guca urubanza ukavuga ngo uyu muntu azopfuga ubuzima bwe bwose kandi yakoze icyaha umukuru w'igihugu arashaza ati ndamugira ikigogo n'itaye ahantu nemerewe kuja kubiri n'ingingo y'ubutungane none nonanirwa no kugorora imanza mpagorane mu gihe umwana w'umwigeme yari yarungitswe mu ibohero rya ngozi ubutarariye ijwi rya amerika ryamenye ko kuwa cumi na gatandatu yarekuwe asubizwa mu muryango wiwe muri komine ntega sentare yise irekurwa ryiwe ry'agateganyo amasoko yuzuzanya y'ijwi rya amerika yatwemereye ko parake ya kirundo yahawe amategeko avuye hejuru kugira ngo uwo muyabaga arekurwe kugeza ubu abagabo batatu bavugwa muri iyo dosiye aribo Oscar Nemeyimana yahoze ari umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Mugendo ubujejwe ndero kuri iryo shure Gerard Bigirimana n'umwarimu wo kuri iryo shure yitwa Bonaventure Misago barafunzwe bafungiwe mu ibaro rikuru rya Ngozi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze kuva ja ku butegetsi Perezida Ndayishimiye yaridogeye abacamanza badakurikiza amategeko akatari gake co kimwe n'abakozi ba leta barya ibiturire canke barenganya abo bajejwe gutunganiriza mugabo bamwe mu baharanya agateka ka kiremwamuntu basanga hari imanga nini hagati y'ivyo avuga no kubishitsa Karina Tetsakian umushakashatsi mukuru mw'ishirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi Le problème qu'on remarque, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
ingorane ni ikinogo kiri hagati y'ibyo perezida asezerana n'ukuri mu majambo n'iby'ukuri aratandukanye n'ibyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta n'arikekwa kuba bo rirakomeza hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica Tuer et de tuer.
eka n'ubumwe bwa buriya bwakuye ibihano ku burundi kubera umuzo wa perezida neva buvuga ko hakiri agahaze claude bocu aserukira ubumwe bwa buriya mu burundi mu minsi iheze yabigarutse ko kenshi ariko agira ibiganiro na leta y'u burundi kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe uburundi byohanagurwa burundu Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de, de cet appui.
turi mu Nous nzira yo encourageons, kunagura euh, bene iyo le mfashanyo président et- et twinginga son umukuru w'igihugu équipe à- à tumutera poursuivre intege sur nawe le bakorana chemin de kugira réforme de bakomeze la gouvernance du mu nzira yo pays. Et un guhindura certain ibintu na nombre cyane de cyane mu byerekeye dispositions intwari doivent bibereye être en- en place hari pour la ibitari bike reprise rero des bitegerezwa activités, gukorwa en kugira imfashanyo particulier à la isubire guca mu transparence minwe ya des leta opérations financières, novuga nk'akarorero du marché du nko gushyira cadre umuco mu macroéconomique.
ikoreshwa Donc, un ry'amafaranga certain nombre de n'itunganywa choses ry'ubutunzi restent à muri étudier rusange avec ni ibintu le Fonds byinshi bisigaye monétaire kwigirwa hamwe international n'ikigega et mpuzamakungu c'ubutunzi mondial.
n'ibanki y'isi Donc, euh, ubumwe bwa buraya n'izo avec le nzego zibiri concours le harimo plus large intererano possible y'umuco de w'abategetsi b'u transparence burundi et des autorités bazokwigira burundaise, hamwe pas étudier ces ibyankenerwa paramètres-là.
naho uburundi busana bwasubiye kwihumutamana mu makungu kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi imbere agatorwa mu nzego z'imiryango myinshi muri afurika no ku rwego rw'umugabane mu vyerekeye ubutunzi bwagumye busubira inyuma nk'ibirenge ikigega c'isi cabushize mu kibanza ca nyuma c'ibihugu bikenye cane muri iyi myaka ibiri iheze naho ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibijanye n'intwari ibereye transparency international uyu mwaka ryabushize mu bihugu vya mbere giturire ku isi ciraye mu gihe haheze amezi arenga cumi n'umunani ubukene bw'igitoro bwarabaye ingorabahizi isukari kuyibona ari umuzi w'ibuye isima ikaboneka bigoranye mu gihugu amazi n'umuyagankuba navyo nyene bitangwa isorosoro eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook umwishikomeye cy'amakoma ni ingenzi bambaroga
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacyari mu burundi wahoze ari minisitiri w'intebe hanangiweme bunyoni wari ufungiye ingozi yimuriwe muri gereza ya gitega ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na thierry vendayishimiye hari i kigali mu rwanda
amasoko y'ijwi rya amerika yabyiboneye igitega yagize ati yashyize ku ibohero rikuru rya gitega nk'igihe cy'isaha icenda n'igice yari aherekejwe n'abapolisi sinzi bafise ibikoho binini binini yari muri pikapu y'igipolisi yuzuye abapolisi iherekejwe n'iyindi inihiriye abajejwe umutekano nyene bose barikanuye mu ibohero rikuru rya gitega generali bunyoni afise uwundi mubanyi ni desire uwamahoro uwo mukoroneli wo mu gipolisi yari afungiwe muri iryo bohero nyene kuva ku itariki ya kane ukwezi kwa gatanu nyene uwo yahoze atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko kizwi nka BAE mu mpfunyapfunyo y'igifaransa abo bagabo babiri bafungiwe mu kibanza kidasanzwe nk'uko ijwi rya amerika ryabibwiwe n'amasoko atandukanye hamwe n'abahamya abahiboneye batubwiye bati ni ibyumba bibiri by'impome zifise intimba za santimetero mirongo itanu bipima imetero zine kuri zine bikaba bifise ubwogero n'ubwiherero byubatswe hakoreshejwe amabuye akomeye cyane uguhitamo ibohero rikuru rya gitega si igihamana rirakwije ibisabwa byose kugira ngo abafungwa bahari ntibatoroke rikikujwe n'impome zitatu zimananye urwa nyuma rukaba rupima imetero indwi hakaba hariko n'insinga umuyoro niko bamwe mu bajejwe umutekano batuganiririye mu ndwi iheze ubutungane bw'uburundi bwavuze ko bukomeje gucukumbura ibindi byaha generali bunyoni ashobora kuba yarakoze mu gihe agifatwa yakurikiranwa ku byaha bitatu nyamukuru umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika na sentare nahinyuzwa agnes bangiricenge yatangaje ku wa kane igerekerezo rya cumi na gatatu ku kwezi kw'iruhande y'ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi kazi bidaciye mu mategeko ubu hiyongereye ibindi byaha ari byo ugutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho adafise uburenganzira ibi byaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka itatu hisunzwe igitabo mpanabyaha c'uburundi pierre craveri miburo umuyobozi mukuru w'amabohero mu buri ntiyitavye telefone igihe ibiro vy'i nairobi vyamuhamagara kugira ngo agire ico avuze kuri iyi nkuru co kimwe na agnes bangericenge n'ubutumwa bwanditse kuri whatsapp nico kimwe ntibabusubije ibohero rikuru rya gitega aregwa iyome bunyoni yungururijwemwo ni naryo rifungiwemwo abashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bo bakaba bamaze gucirirwa uwo guherayo
arakoze Thierry Bwe ndayishimiye kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye mu Rwanda ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'igihugu bufatanije n'inzego z'umutekano buratangaza ko bwatangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu icumi barohamye mu mugezi wa Nyabarongo ku mugoroba w'ejo kuwa mbere Eric bagira ubusa yakurikiranye icyo gikorwa ukigera ku misozi yegereye umugezi wa nyabarongo hubatse urugomero rw'amashanyarazi uhita ubona hakuno ku ruhande rw'akarere ka muhanga abaturage benshi bari ku nkengero z'uwo mugezi no hakurya ku ruhande rwa ngororero nuko byifashe bose barindiriye kubona ko abashinzwe gushakisha imirambo y'abantu babo barohamye muri ayo mazi bagira icyo babatangariza bwana jean bosco twizeyimana ari mu bari gusimburana kuri uyu mugezi ategereje ko umwana we w'imyaka cumi n'umwe niyo nsengamucyo serge yaboneka mu barohamye aratekerereza ijwi rya amerika uko byagenze n'abana bamanutse bajyana n'umugabo bita ndababonye jean pierre bagiye kumutwaza amategura bageze ku ruzi nyine bambukira mu bwato ari abana benshi ubwato burebera babashije gukuramo babiri nimutababona biragenda bite tuzategereza igihe bazazamukira icyifuzo twifuza ni uko tubabonye twabashyinga nta kintu ijwi rya amerika rigera ku rugomero rwa nyabarongo ryahasanze imodoka nyinshi z'abategetsi batandukanye ziganjemo n'iz'abashinzwe umutekano polisi n'igisirikare twiboneye abasirikare bashinzwe umutekano bo mu mazi bari gushakisha iyo mirambo ubwo twari aho twabonye imirambo ibiri barohoye ariko byari kirazira gufata amafoto agaragaza icyo gikorwa meya w'akarere ka muhanga madamu jacqueline kayitare yatubwiye ko bari gushakisha abagera ku icumi kandi ko bamaze kubona imirambo itatu madamu kayitare avuga ko bazakomeza gushakisha kugeza n'aho bazabonera abandi aba bantu baruhamye birumvikana nyine ko kugeza ubu tutarababona ariko ntabwo dushobora gutakaza icyizere cy'uko tutazababona tuzababona bose turabyizeye ntabwo twavuga ngo kizafata igihe kingana iki ibyifuzo byacu ni uko n'uyu munsi byarara birangiye ariko baramutse batabonetse bose dukurikije uko imiryango irimo itaka ko yabuze abana tuzakomeza gushakisha kugeza igihe bizaba bigaragara ko nta muntu usigayemo natwe ntabwo tubizi icyakora icyo twifuza ni uko haba vuba hashoboka kugira ngo dushobore kubakura muri aya mazi
ni inkuru y'incamugongo byatugoye kubyakira kuko mvaho buri wese yari ari kubyakira byari bigoye uwo ni madamu duhosere mushimiyimana umwe mu barezi bigisha ku rwunge rw'amashuri rwa matyazo mu karere ka muhanga abaguye muri aya mazi bose bigaga kuri icyo kigo nk'uko ubuyobozi bwadutangarije uyu murezi ubaha imushishiro ku mpamvu z'akazi ntabura gukomeza kubona umugezi wa nyabarongo nk'ikibazo ku bawuturiye kuko usibye n'abanyeshuri n'uburyo bw'imigenderanire urabona ko duturanye na ngororero nta kiraro kiduhuza na ngororero kandi ni uduce duturanye cyane ku buryo no guhahirana ni ibintu bishoboka ariko kubera ko nta mateme nta buryo buhari bwo kugendererana biragora kuri meya wa muhanga abaturage bakwiye kugendera kuri uyu mugezi mu rwego rwo kwirinda ko wakomeza kubahekura kutegera aya mazi kuko afite imbaraga nyinshi zirenze imbaraga z'umuntu bakoresha inzira zashyizweho bashobora kunyuraho kandi zirahari nabo barazizi hanyuma hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahirinde kubera ko nanone uru rugomero rutanga n'iyi serivisi y'amashanyarazi nabo kandi bakwiriye kubyubahiriza bakirinda kwegera ahangaha naho madamu marie joseline twizeye imana umucungamutungo ku rwunge rw'amashuri rwa matyazo avuga ko batakaje abajyambere bari bitezweho guteza imbere urwababyaye mu by'ukuri biragoye kugira icyo umuntu avuga ariko dutakaje amaboko dutakaje u rwanda rw'ejo hazaza bari bazavamo abayobozi bari bazavamo ingabo zirwanirira igihugu mbese nabo bakigirira umumaro bakagirira umumaro igihugu cyabo bakagirira umumaro ababyeyi babo imiryango yabo muri rusange ubuyobozi bwa muhanga ntibusobanura imvano y'impanuka buvuga ko bukibikoraho iperereza gusa amakuru ijwi ry'amerika ikura mu baturage yemeza ko yakomotse ku bwato buto bw'igiti bwari butwaye abantu bagera kuri cumi na bane abaturage basanze birenze ubushobozi bwabo kubatabara abaturage n'abayobozi bahuriza ko ku ikubitiro uwari utwaye ubwato yabashije kurohora batatu gusa amakuru akavuga ko abaguye muri ayo mazi bose bigaga ku kigo kimwe kandi bakomoka mu kagari kamwe ka matyazo bari batwaje amategura uwitwa jean pierre ndababonye ayajyanye mu karere ka ngororero mu matamatama ariko abaturage bavuga ko atari ubwa mbere abantu baguye muri aya mazi gusa ikigaragarira amaso ni uko nyuma yo kuhubaka urugomero rw'amashanyarazi rutanga megawati makumyabiri n'umunani ubutegetsi bw'imuye bari batuye muri izo nkengero ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika imuhanga mu majyepfo y'u rwanda
eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru dukomeze amakuru yacu ariko tubibutsa ko mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi tukaba ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwakurikira kandi aya makuru nk'uko turimo kuyabagezaho ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nyuma mushobora no kudusanga kuri yutube na fesibuke vewa radiyo yacu mu rwanda kandi kuva kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yitwa women deliver bibiri makumyabiri na gatatu yo gusuzuma aho isi igeze mu buringanire hagati y'abagabo n'abagore abayiteguye bavuga ko yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bitandatu bahibereye n'abandi barenga ibihumbi magana abiri bayikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure asumuta kaboyi yayikurikiye iyi nama ni iya mbere ibereye ku mugabane wa afurika ni iya gatandatu ibaye ku rwego rw'isi iya mbere yateraniye mu bwongereza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ubwo yayitangizaga ku mugoroba kuri uyu wa mbere perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko abantu bakwiye gushyira imbaraga mu guhindura imyumvire mibi ibangamiye ihame ry'uburinganire yagaragaje ko hari byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo hakurweho imyumvire itari iyo ku buringanire much more remains to be done to tackle biased attitudes hari byinshi bigikeneye gukorwa mu gukuraho imyumvire itariyo kandi ibogamye ku bijyanye n'uburinganire ibyo usanga byarashinze imizi mu nzego zinyuranye haba mu bijyanye n'imibanire muri politiki cyangwa se mu bukungu twese dusangiye umukoro wo kugira uruhare rufatika mu guhindura iyo myumvire mibi mu rwanda twashyizeho uburyo bwose butuma abagore bahagararirwa mu nzego z'ubuyobozi zirimo iza politiki no mu byiciro byose icyo dushyize imbere ni uguteza imbere ihame ry'uburinganire mu nzego zose cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imari ndetse no gukomeza gukuraho imyumvire ishingiye ku muco ikibangamiye uburinganire
iyi nama yitabiriwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye abanyapolitiki abo mu rwego rw'abikorera imiryango itari iya leta ibigo mpuzamahanga n'abo mu miryango iharanira uburenganzira bw'abagore shabana bazishe razi washinze ishuri ryigisha abakobwa bo muri afaganisitani ubu rikorera mu rwanda yahaye ikiganiro abitabiriye iyi nama agaragaza ko akibabazwa n'uko igihugu cye kigaragaramo ikandamizwa ry'umwana w'umukobwa I feel of Afghanistan from. I would like to uh, talk about two specific uh, challenges that we're facing today in Afghanistan.
ndashaka kuvuga ku mbogamizi yani abana b'abakobwa babuzwa uburenganzira bwa muntu bw'ibanze from exercising their most basic human right abitabiriye inama bagiye basangira ubunararibonye bw'ibihugu byabo mu guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore perezida wa etiyopiya sawiri wake zewede yagarutse ku ngaruka intambara n'amakimbirane bigira ku bantu cyane cyane abagore but women are affected disproportionately Uh, many of the IDPs, refugee camps.
Ragira ati mu bihe by'amakimbirane abagabo bahura n'ibyago bikomeye birimo gupfa nubwo bimeze gutyo abagore nabo bahura n'ingaruka zikomeye mu nkambi z'impunzi nyinshi abana baravuye mu ishuri ibyo bikaba umuzigo ukomeye ku bagore so the burden is a lot on, on women muri iyi nama iteraniye i kigali abagore bo mu rwanda bibumbiye mu muryango profamu twese hamwe bamuritse bimwe mu byo bakorera mu mashyirahamwe yabo nkunda imfura rozete uturenga dutanu twaba tuyobowe n'abagore mu turere mirongo itatu iyo tugiye kuri visi meya ekonomike dufite aba visi meya ekonomike ubufatanye n'ibisubizo izarangira kuwa kane w'iki cyumweru asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nkora muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birimo kwerekeza ku musozo ntitwatandukana ariko tutababwiye muri make amakuru twabagejejeho perezida Xi Jinping w'ubushinwa atangaza ko igihugu cye kigiye gukomeza ubucuti na Algeria mu nzego zikomeye umuryango w'abibumbye onu uraburira abatuye ibihugu bitandukanye ko bigomba kwitegura guhura n'ubushyuhe bukabije n'ingaruka zabwo mu bihe biri imbere iyo mpuruza kandi yatanzwe mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihanganye n'ubushyuhe bukomeye cyane twanababwiye ko mu burundi uwahoze ari minisitiri w'intebe anengiweme bunyoni wari ufungiye ingozi yimuriwe muri gereza ya gitega iyi nkuru rero akaba ari inkuru abanywa b'ijwi ry'amerika bafatanije n'iyi radiyo yanyu kubategurira perezida w'uburundi evariste ndayishimiye asaba abacamanza bafunze bafunze mu cyumweru gishize umwana w'umukobwa w'umunyeshuri ni uwo mu ntara ya kirundo kwegura naho ubuyobozi bw'akarere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda bufatanije n'inzego z'umutekano buratangaza ko bwatangiye gushakisha imirambo y'abantu bagera mu icumi barohamye mu ruzi rwa nyabarongo ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kuva kuri uyu wa mbere kandi mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga yitwa women deliver bibiri makumyabiri na gatatu yo gusuzuma aho isi igeze mu buringanire hagati y'abagabo n'abagore abayiteguye bakaba bavuga ko yitabiriwe n'abagera ku bihumbi bitandatu bahibereye imbonankubone n'abandi barenga ibihumbi magana abiri barimo kuyikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga bita iyakure nshuti rero mwarimu duteze amatwi aha dusoreje amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nkaba mbashimiye cyane kuba mwabikurikiye nshimira bagenzi banjye bagize uruhare mu kuyategura ndetse no mu kuyabagezaho ngashimira abafashe ku buhanga bw'ibyuma jumbe na nadia taha naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mube mwumva rero aka karirimbo kabanogere cyane cyane abadamu ababyeyi abakobwa bari mu nama i kigali n'abandi bayikurikiye mu buryo butandukanye my african queen ya two face With your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are, and you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ding a ling a ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing. And I that is the African beauty. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, life, ooh, life. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivate my soul.